iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno wa kabiri itariki 15 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kuri mikoro muri studio muri kumwe na oriyani itangishaka ndabahaye ikaze mwese akambaze nkubwira uwo ndiwe aho mvuka icyo ndicyo hato tutinjira mu rukundo tazakubangamira umuryango w'iwabo babimenye ah, havutsemo akabazo bati leta ugushyingira bati wowe mukobwa uri ugiye gushaka umutwa ugiye kujya kubumba inkono kandi ntabwo nabumbaga uyu ni hategekimana calixte umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe ryitaho ibibazo by'abasigajwe inyuma n'amateka mu rwanda avuga ko bagihura n'ikumirwa rifatiye ku bwoko iyo nkuru hamwe n'inkuru yerekeye ihunguka ry'impunzi z'abarundi zahora mu ikambi y'impunzi i rusenda muri kongo hamwe n'iyerekeye abakristu b'abakatolika uno munsi biteguriye guhura ikibeho mu rwanda kimwe n'inkuru zivugwa hirya no hino ku isi turazibafitiye mugume ku maradiyo yanyu reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana aloise
ndakuramukije oriyane amakuru tuyahere ku muri afurika ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryatangaje ko abantu bitwaje inkoho bateye icyicaro cy'inteko zaryo kiri mu buraruko bwa mari ni mu gisagara cya tombuktu bica abantu indwi abategetsi ba onu bavuga ko abapfuye bagizwe n'abanyemari bane bari bajejwe gucungira umutekano kuri iyo kambi umusirikare w'umujandarume hamwe n'umunyemari yakorera izo nteko nyene bavuga ko batandatu muri abo bagavye ico gitero bishwe n'abasirikare ba ONU muri ico gitero cabaye ku muhingamo wejo ku musi wa mbere ico gitero kije gikurikira ikindi cabaye kuri uyu wa mbere nyene aho abantu bitwaje ibirwanisho barashe inteko za ONU hamwe n'abasirikare ba Mali mu gisagara ca Duenza kiri hagati muri ico gihugu umusirikare umwe wa ONU hamwe n'umwe wa Mali bakaba barahasize ubuzima umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yiyamirije ico gitero akavuga kandi ko ivyo bitero bishobora kwitwa ivyaha vyo mu ntambara hihwejwe amategeko mpuzamakungu nta muntu n'umwe canke umuhari uriyitirira ivyo bitero vyo kuri uyu wa mbere iyindi nkuru ivuga kuri afurika abategetsi ku murwa mukuru wa sierra leone freetown batangaza ko abantu bashika amajana abiri aribo bapfuye inyuma y'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yaguye muri ico gihugu ivyo vyago vyabaye mu gaturuturu ko kuri uyu wa mbere ababibonye bakavuga ko iyo mvura yasenyuwe yasenyuye umusozi wahindutse inzuzi z'ivyondo vyirara mu banyagihugu sinehe kamara umuhinga mu byo gufuba abapfuye yavuze ko ibitigiri by'abapfuye bishobora kwiyongera na nyaburya abantu benshi bari bakiryamye igihe iyo myuzure yatera nayo muvugizi w'umuryango utabara imbabare croix rouge yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ko watohoje abantu bashika amajana atatu na cumi na babiri basize ubuzima muri iyo myuzure umukuru hajejwe imigenderanire mu muryango w'ibihugu vya buraya frederika mogherini kuri uyu wa mbere yasabye amakungu gukoresha uburyo bushingiye ku mahoro atari gisirikare kugira barangize ibibazo vya korea ya ruguru isabwa nayo nyene ubwayo kwirinda gusomborotsa abandi amenyesha ko ubumwe bwa buraya bwiteguye gushigikira umugambi w'ibiganiro hagati ya korea ya ruguru hamwe n'amakungu kugira hahagarikwe intambara ishobora kwaduka hikabangamira akarere ka aziya hamwe n'ibindi bice by'isi mugerini asaba korea ya ruguru guhagarika agasomborotso no guhagarika umugambi wayo wo kubandanya ukora ibirwanisho by'ubumara mwibuke ko ibya korea ya ruguru byunyuwe naho perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika agabishirije ico gihugu ko kizo kanguka kibona umuriro ucakira ko ni nyuma y'aho korea ya ruguru kigaragarije umugambi wacu wo gutera misile zine hafi y'izinga rya guane riri mu ibahari pasifike risanzwe ryegukira leta z'ubumwe za amerika mwamenya ko ubushinwa busanzwe bushigikiye ico gihugu kuri wa mbere bwatangaje ko buhagaritse imigenderanire y'ubudandaji na korea ya ruguru mu gushyira mu ngiro ibihano ni iheruka gufatira ico gihugu nyene ca korea ya ruguru umukuru w'igihugu cya venezuela nicolas maduro kuri uyu wa mbere yarakoranije ibihumbi by'abamuyoboka atako abasa- asaba igisirikare ciwe kugira imyimenyerezo ikomeye mu gihugu cyose ni nyuma y'aho umugenzi we wa leta z'ubumwe za amerika donald trump amugabishirije ko ashobora gukoresha inguvu za gisirikare mu gutorera inyishu uruhagarara ruri muri ico gihugu maduro yasabye abamuyoboka kwitegura kugwanira amahoro bakoresheje ibiduga vya gisirikare indege hamwe n'ibigendajuru vya misile ariko naho biri uko ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa amerika bwatangaje ejo kuwa mbere ko ata butumwa buraronka buvuye mu biro vya perezida bubasaba kwiga kuri uwo mugambi nawe icegera c'umukuru w'igihugu wa amerika mike Pre- pence murambabarira yatangaje ejo kuwa mbere ko amerika itazokwihanganira ibibera muri venezuela bishobora kubera intambamyi umutekano muri ako karere maduro avuga ko amerika atakindi igabije atari kumukura ku butegetsi mu gihe manda yiwe iherana n'ukwezi kwa mbere k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda itararangira ibihugu byo muri ako karere ari byo brezil colombia peru shiri mexique ekwateri hamwe na nicaragua byose byamiriye kure ingendo yo gukoresha igikenye nk'iyo ivugwa na amerika mu gukemura ibibazo byo muri venezuela i- biciye mu nzira za gisirikare aha ni naho turangirije amakuru muri aka kanya aloyizi bigirimana tukaba dusubira igihe cy'isaha imwe z'agatondo mu yandi makuru avugwa hirya no hino ku isi cyangwa mu karere
urakoze aloyize ku makuru udushikirije amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda uretse ikibazo cy'ubukene abasigajwe inyuma n'amateka bahurije ko hari n'abavuga ko kwemererwa kubaka n'iyindi miryango y'abanyarwanda ntibibashobokera abavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko gusuzugurwa bitakibashikako cyane kuko ubuyobozi bwabiciye ariko ko bataratera intambwe mu bijyanye no kubakana n'abandi banyarwanda ibisobanura kuri iyi nkuru mugenzi wacu asumta kaboyi mu rwanda arabidushikiriza mbere y'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane byari bigoye ko hari umuntu wo mu bwoko bw'abahutu cyangwa abatutsi bashobora gusanga gusangira n'abo mu bwoko bw'abatwa nyuma ya jenoside amoko mu rwanda yavuyeho ntiyongera gushyirwa mu byangombwa ariko abasigajwe inyuma n'amateka bo bavuga ko kugeza ubu bagihura n'ivangura rishingiye ku bwoko cyane cyane iyo bagiye kurushinga ubuhamya nahawe na bwana hategekimana kariste umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe rishinzwe kwita ku bibazo by'abasigajwe inyuma n'amateka ni ikimenyetso simusiga kw'amoko n'ubwo yavuye mu byangombwa ariko kigaragara mu mitima ya benshi ni mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya amerika ubwo nari nabasuye mu murenge wa mugina mu karere ka kamonyi mu ntara y'amajyepfo twagize gutya dukundana n'umudamu narize mfite bachelor degree mfite n'akazi n'umukobwa ngira amahirwe ndabimubwira arabyemera bwa mbere arikanze ndaramujyana rero reka mbaze nkubwire uwo ndi we aho mvuka icyo ndi cyo hato tutinjira mu rukundo tazakubangamira umuryango w'iwabo babimenye ah, havutsemo akabazo bati ntitugushyingira bati wowe mukobwa uri ugiye gushaka umutwa ugiye kujya kubumba inkono kandi ntabwo nabumbaga ko byabaye ngombwa ko tu- twishingira urundi rugero nanjye kuguha ni mu murenge wa rusororo ka umusore yabaye i kigali akunda n'umukobwa w'i kigali Ati rero ngwino ujya kukwereka iwacu kugira ngo dukomezanye urukundo ariko uhazi noneho aramujyana ahamugejeje mu rugo akibabona akihabona umukobwa yahise yirukanka ahita ataha birangira gutya ubukwe burapfa Eh, ubukwe burapfa nubwo wenda mu buryo bweruye yagabanutse ariko mu buryo n'ubundi iracyarimo ubu muri karitsiye zacu babazi ngo kwa mutwa Iwawe ni eh, kubakwita.
eh, bwo, eh, n'abo twakagombye kuba du- abenshi ntarabusha ubushobozi ugasanga rero o, kunenwa discrimination ntabwo iterwa ko abantu badafite ubushobozi ahubwo iterwa n'uko umuco nyarwanda wabigize nk'iki- wakigize nk'umuco ubuhamya bwa hategekimana ntibutandukanye n'ubwo abandi basore bari mu kigero cye cyo gushaka mu gihe hategekimana yagize amahirwe yo kubana n'uwo yakunze ariko bigoranye mugenzi we utarashatse kuvuga izina rye avuga ko kuba uwasigajwe inyuma n'amateka byamutandukanije n'uwo yakundaga Eh, nakunze umukobwa ukunda ari umunyarwandakazi mu muta- mu batari ba bandi twita bahejwe inyuma n'amateka hazamo ikintu gikomeye arambwira ati nubwo nkukunda ababyeyi ntibabyemera njyewe ndagukunda cyane rwose arambwira ati ariko nubwo mukunda mukunda urudashoboka kuko ababyeyi barankubita bigeza mu isaha z'igicuku umukobwa araza arambwira ati dore uko iwacu bangize bamukubise bamukubise ubwo rero ni ibintu bigaragaza yuko urubyiruko rwacu rufite agahinda nta bwisanzure bw'imibanire n'abandi mu gushyingiranwa byabaho batuzi zo kuba turi abakene batuzi kuba tudafite ubwo bushobozi uba ushobora kuba wenda wakoresha ubukwe ugatanga izo nkwano icyo kintu ubundi biba bigenda biganisha abasigajwe inyuma n'amateka bavuga ko nubwo hari byinshi byahindutse mu mibanire yabo n'abandi baturage b'u rwanda hari uduce tumwe na tumwe tugifite imitekerereze nk'iyahozeho mu myaka makumyabiri n'itatu ishize bwana hategekimana karisite umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe rirengera abasigajwe inyuma n'amateka mu rwanda nibyo agarukaho kurangura n'ihezwa hamwe rigenda rigabanuka cyane cyane mu mu- mu aho nibura imiryango yacu igaragaza ko igenda itera imbere gahoro gahoro sibyo ariko ahandi hari abatuye hafi y'amashyamba turavuga nk'ishyamba hari za nyaruguru za nyamagabe karongi hari abaturiye ibigo ishyamba rya gishwa no, ishyamba rya parike ya, ya nyungwe wagera hari za musanze burera ho hari aho baki- bakinenwa rwose hari aho ba- bashobora kugira ibyago ntibabatabare ntibatabarwe hari aho bashobora ku- ku- kugira nk'ibirori muri batisimu cyangwa ibi- ibirori runaka abandi bagenzi babo ntibazi Eh, cyangwa se- bagira n'akayoga ntibabahinga basomye Mm, kereka ab'inkoramutima b'uwo muryango nabwo akabikora nk'umenye- nk'ume- nk'utanga abagabo ariko nanone hari n'aho nabo bagenzi ba- nabo ku rundi ruhande iyo bagize ibibazo ntibashobora ku- kubatumira ngo bazi abasigajwe inyuma n'amateka bemeza ko babonye ubuzima bwiza nk'abandi baturage hari igihe ikibazo cyo kunenwa ku babisigaranye cyakemuka banavuga ko ariko nabo ubwabo bakeneye kwigishwa kuko hari igihe usanga bitinya bakagenda bibuza kwegera bagenzi babo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tukiri mu rwanda ikibeho mu karere ka nyaruguru mu bumanuko bw'u rwanda kuri uyu wa kabiri ni assomption ku basengera mu idini katolika bemera ko bikira mariya yahabonekeye mugenzi wacu ariko bagira ubusa yarayavuganye na mugenzi wacu ernest ugeziwe amubwira uko abantu bari biteguriye uyu munsi mutagatifu ku bakatolika Ah, yego Ernest nk'uko rubibwiye abakurikiye radiyo y'ijwi rya amerika ubu ndi hano ikibeho mu murenge wa kibeho mu karere ka nyaruguru mu minota nka mirongo itatu ishize hahoze umutambagiro umutambagiro bagenda bafite amabuji benshi cyane bagenda bazenguruka kiliziya ya kibeho ubona ko ari ibinyabiziga byari byahagaze gusa nanone umutekano wakajijwe ku buryo bugaragara Ah, kugeza ubu rero ni ukuvuga ngo bari hano imbere ya kiliziya niho wumva niba ugenda wumva uturirimbo tugenda duhimbaza imana tugenda tugaruka muri telefone niwo mwuka nakubwira gusa nanone urebye warumbaje ngo nkihagera nahageze mu ma saa kumi n'imwe za nimugoroba naje nsanga mu kiri aho ngaha mu kibuga nyine bari kubera ko ni benshi ntabwo bashobora kubona kiliziya ibakira nkurikije umubare wabo barabarirwa wenda nko mu bihumbi magana abiri naje nsanga bitewe n'uburyo bamwe bagiye bahagera mu byiciro bitandukanye ah, hari abubona ko bananiwe barasinziriye abandi barakurikira misa niwo mwuka uhari nagera rero mvugana n'abantu baturutse mu mpande zose Ah, aba uganda nibo cyane twakunze kuvugana ba- harimo abamaze ngo imyaka ubwo ni nk'inshuro ya gatanu bageze hano ikibeho baravuga ko ah, iyo bitegereje kano gace uretse kuvuga ngo wenda ni agace ubutaka butagatifu bavuga ko mm, oh, bikira mariya yabonekeye baravuga ko haracyabura ibintu by'ibikorwa remezo bakavuga bati abaturage ba hano ntabwo bagenda bahanga udushya ubutegetsi ntabwo bubigisha guhanga udushya Na- hari n'abandi rero nagiye mvugana nabo babo ba uganda bakavuga bati ugeranije ah, n'igihugu cyabo muri uganda hoho ubwisanzure bavuze ngo abanyarwanda babikubiye mu cyo bise ubwisanzure bucagase ngo abanyarwanda ntabwo bemere gukora icyo bashatse kubera ko ngo bo uratambuka nta cyo kurya babona bagura ah, ni ukuvuga ngo amafaranga bazanye baje mu muri izi ngendo zabo z'abihaye imana ni ukuvuga ngo barayasubizayo uko bayazanye niwo mwuka nagerageza kuba nguhaye kugeza ubu ngubu Eh, tu- tugana ku musozo Eric ese ah, abantu benshi bahaza baba baniteguye ku- kumva wenda ko hashobora kubera ibindi andi mabonekerwa cyangwa se ibitangaza ndetse hari n'abemeza ko imvura buri gihe igwa kuri uyu munsi ibyo byaba byabaye Ah, kugeza ubu ngubu mu masaha maze hano nta bintu by'ibitangaza bidasanzwe navuga ugereranyije rero n'ikirere ikirere kirasanzwe uko bagendaga bakora uwo mutambagiro ivumbi ni ryose ni umuhanda w'igitaka ubona ko n'ubundi nta nta tandukaniro ridasanzwe ugereranije wenda keretse bibaye nk'ibyo bitangaza kuvuga ngo wenda imvura iragwa bidasanzwe bibaye ku munsi w'ejo cyangwa se mu masaha y'igimbe Eric reka tugushimire ukomeze ubidukurikiranire neza ngira ngo bizasozwa ku munsi w'ejo ndagushimiye nanjye Ernest rizasozwa ku munsi w'ejo ahagana mu masaha ya saa kumi za nimugoroba urakoze cyane uwo ni eric bagira ubusa ni umunyamakuru ijwi ry'amerika uri mu murenge wa kibeho mu ntara eh, ya- mu karere ka nyaruguru mu ntara y'amajyepfo mu rwanda iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu tukiri mu rwanda kandi leta y'u rwanda ivuga ko ikigowe cyane no gushikiriza amazi mu banyagihugu bose cyane cyane ababa mu bisagara bitandukanye leta y'u rwanda ifise umugambi w'uko bitarenze umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abanyarwanda bose bazoba bafise amazi meza kandi ku kigero c'ijana ku ijana yamara mu bisagara bitandukanye hari abanyagihugu bavuga ko babwirwa bakanarara busa kubera ukubura amazi yo gutekesha ni inkuru mugenzi wacu claude ganza munyamagana adushikiriza
tumaze nka- nk- nk'amezi abiri umuntu yavuga ko ari amezi abiri tutari twabona amazi babayeho nabi abana ntibamesa ntikubamesera ni ikibazo ntiwazana ijerekani imwe ngo uze uyimeseshe amajwi nk'aya yumvikana mu mijyi itandukanye uhereye mu mujyi wa kigali no mu yindi mijyi aho ubwiyongere bw'abaturage bava mu byaro bimukira mu mijyi uri ku kigero cyo hejuru kurenza ubushobozi bw'inganda zitanga amazi aho inyinshi muri zo zimaze imyaka isaga mirongo itatu kandi ubushobozi zubakanywe ntibwaguye mu buryo ubwo ari bwo bwose nk'uruganda rwa gihera ruherereye mu karere ka rubavu rwubatswe mu gihumbi magana cyenda mirongo inani na gatanu rwari rufite ubushobozi bwo guha amazi abaturage batarenye igihumbi ariko ubu ruba rwitezweho kuyaha abagera ku bihumbi icumi hafashwe ingamba z'uko abaturage basaranganywa amazi ku buryo nibura bayabona rimwe mu cyumweru ariko nk'uko abaturage babishimangira iminsi baba bayategerejeho hari ubwo ataza amezi akihirika mbuga ngari yose muri rusange nta mazi ahaba tuyabona nka rimwe mu cyumweru saa sita z'ijoro ibaze kurara abantu bavoma twayabonaga saa sita z'ijoro none n'ubu ngubu ejo bundi ku cyumweru ku cyumweru saa sita z'ijoro ntabwo yigeze aza kuko ni ukuri tuzogurira rya magana atatu ry'amazi uzayageza mu nzu yakoresheje none rero badutabare bashaka ukuntu boduha amazi wenda n'udafite n'iyo robine mu rugo yonavomera hafi uwo munyonzi namwohereje kuva saa kumi n'ebyiri ntarangira bibaye saa tanu kuva nijoro abana ntibararya ubu bari mu nzu cyangwa nuko mu mugi mwadushoboye mwaduha za televiziyo niyo bari kurya ni amezi abiri ubanza ashize umutekano nta mazi duheruka twese dufite za robine ariko nta mazi tubona ubuyobozi bw'akarere ka rubavu bavuga ko ibura ry'amazi rishobora gukomeza mu gihe ingamba zijyanye no kongera ubushobozi bw'inganda zitunganya amazi zigishyirwa mu bikorwa muri zo harimo kuba urwengero rwa burarirwa rusanzwe rukoresha mirongo ine ku ijana by'amazi atunganywa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura wasake rurimo kwiyubakira urwarwo ruganda rwo gusukura amazi rwakoresheje akongera agakoreshwa umuyobozi wungirije w'akarere ka rubavu ushinzwe iterambere ry'ubukungu bwana murenzi janvier arasobanura ibiteganywa mu gushaka igisubizo kirambye ku ibura ry'amazi bahereye ku kongerera ubushobozi uruganda rwa gihira mu birebana n'amazi twebwe ku giti cyacu mu ngengo y'imari ni ukuvuga ngo hari amafaranga atanyuzwa mu ngengo y'imari y'akarere Eh, nk'ibi bikorwa byo kwagura imiyoboro y'amazi ni ibikorwa ahanini bikorwa na minisiteri y'ibikorwa remezo bitanyujijwe mu mafaranga yinjira mu karere ariko ku giti cyacu eh, hari miliyoni magana abiri na cumi n'ebyiri zijyanye no kwagura imiyoboro ari nayo iyo imwe yatangiye ariko harimo eh, ndetse no kwagura amasoko ya nyakiriba ndetse no muri kanama no kugeza amazi eh, mu mudugudu w'icyitegererezo wa nyundo ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura wasake buvuga ko ibura ry'amazi atari umwihariko ku mujyi umwe wasake ivuga ko mu mishinga yo kongera ingano y'amazi itunganya harimo kuba mu mwaka ushize yarubatse inganda esheshatu nshya zirimo n'urwanzove mu mujyi wa kigali rutunganya metero kibi ibihumbi makumyabiri na bitanu ku munsi ariko ngo rwubatswe mu buryo rushobora kwagurwa rukajya rutanga metero kibi ibihumbi mirongo ine ku munsi ndetse no kuvugurura umunani zari zisanzwe mu nzove kandi mu mujyi wa kigali ngo hagiye gutangira kubaka urundi ruganda ruzatanga metero kibi ibihumbi mirongo ine ariko ruhabwa uburyo bwo kongererwa ubushobozi rukazatanga metero kibi ibihumbi mirongo itandatu na bitanu ku munsi mu gihe kiri imbere uruganda rwa gihera narwo ngo muri uyu mwaka ruzongererwa ubushobozi bwa metero kibe ibihumbi umunani ku yo rwari rusanzwe rutanga ku munsi hanubakwe n'urundi rutanga metero kibe ibihumbi cumi na bitanu gusa umukesha amandine umuyobozi ushinzwe iterambere ry'amazi isuku n'isukura muri wasake yemeza ko amazi akiri yanga ugereranyije n'abayakenera nubwo bongereye ubushobozi bw'inganda zitunganya amazi ku kigero cya mirongo itatu n'icyenda ku ijana mu mwaka ushize ibyo biraduha amazi atuma dusubiza ibibazo biriho ariko tugomba no kureba mu myaka iri imbere uko iyi mishinga iba igomba gusubiza n'ibibazo bizaba biri mu myaka iri imbere abaturage bazaba bariyongereye ku buryo hari n'indi mishinga rero dukomerezaho izindi nganda twifuza kubaka hano mu mujyi wa kigali no mu bindi bice by'igihugu ibyo ariko ntibihagije kubaka inganda gusa tudakoze n'imiyoboro ayo mazi agomba kunyuramo uyu mujyi wa kigali by'umwihariko niwo ufite ikibazo gikomeye uko imiyoboro irimo n'imiyoboro ishaje hari iyubatswe muri za mirongo irindwi gutyo iyo miyoboro yubatswe bateganya guha amazi abaturage bake bagera nko ku bihumbi magana atatu uyu munsi umujyi wa kigali urimo miliyoni isanu ubuyobozi bwa wasake buvuga ko imishinga yitezweho gukemura burundu ibura ry'amazi ishobora gutwara imyaka igera kuri itatu bikaba bishobora gutuma intego leta yihaye yuko bitarenze umwaka wa bibiri na cumi n'umunani ijana ku ijana by'abaturarwanda bazaba bagerwaho n'amazi meza itazagerwaho mu mbogamizi wasake ivuga zishobora gukoma mu nkokora iyi ntego hazamo n'igihombo iterwa n'uko n'imiyoboro mike iriho ifatwa nabi cyangwa ikangirika kandi ngo ubuyobozi bw'uturere aribwo bweguriwe kuyibungabunga mu igenzura wasake yakoze yasanze hari imiyoboro isaga magana ane mirongo itanu itagikora cyangwa idakora uko bikwiye kandi ngo kongera kuyisana bisaba ingengo y'imari nini hari kandi kuba hari amazi abafatabuguzi bakoresha batishyura ariko wasake ivuga ko mu bihumbi bibiri na makumyabiri igihombo cy'uburyo bwose ihura nacyo kizaba cyagabanyutseho cumi na kabiri ku ijana claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'ahandi ijwi ry'amerika tugaruke mu burundi naho imiryango mirongo ibiri n'ine igizwe n'abantu mirongo indwi niyo yari ayihungutse kuri uno wa mbere ivuye mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo bashyitse ku rubibe rw'uburundi ruhana na kongo bashikiriza ko bahungutse ku gushaka kuko bumva ko mu burundi hari amahoro ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu evariste nziko banyanka muri zone ya gatumba ya komine mutimbuzi y'intara bujumbura ku rubi burundi buhana na kongo niho iyo miryango y'abahungutse yashikiye abo barundi mirongo irindwi baherekejwe n'ubujejwe bw'isata kijejwe impunzi muri kongo bashikirije ko bahungutse ku gushaka kwabo aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya amerika muragize neza kutwakira twahuriye mu rusenda twari tumaze y'umwaka wose tuze n'amahoro muradusanganiye dusanze mwaturindiranye igishika mwagize neza cyane bavuga ati bagomba gutaha bose bose bagomba gutaha kabisa ingorane hari gutotetswa abapolisi bahariya ntibabona ko umuntu ari umuntu bati nawe n'ubundi icyo twahunze mbona twumva ko uburundi iwacu ari amahoro tugume dutotetswa ngaha tume twiyandikisha twitahe iyo miryango mirongo ibiri n'ine y'abahungutse gushaka kwayo yaje ivuye mu ikambi ya rusenda mu karere ka fizi kari mu ntara ya kivu y'ubumanuko muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bamaze kwakirwa n'intumwa za leta y'u Burundi baciye bajanwa mu kibanza baruhukiramwo mu kajaga muri komine mutimbuzi site de transit mu gifaransa aho bitegekanijwe ko bamara umunsi umwe imbere yo kujanwa mu ntara bahunze bavamwo umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intara yo hagati mu gihugu yari yaserukiye leta mu kwakira abo bahungutse yashimye kubona hari abarundi bifuza guhunguka naho hari imvugo za bamwe zibuza abahunze igihugu guhunguka murazi yuko bene wacu mu guhunga kuva mu bihumbi na cumi na gatanu yahagiyemo ibintu by'iterabwoba bikomeye bityo hakagira n'ubwoba ngira mwumvise ko bavyivugiye nabo nyene bati abariyo bose bifuza gutaha mugo bavuze bati reka mwe turabe mubanze mushike turabe ingene mwakigwa kuko benshi amakuru bafise cane cane cyakuri ubwungukana bumenyi avuga Burundi ko butari atuma abantu bagenda bagira ubwoba rero mwabonye ingene twabakiye baje ejo buca tubadugana iwabo umwe wese agende mu vyabo n'ababo atunganirwe ndetse bakigwe bahabwe n'imfashanyo mbere imwe bazova ngaho banayijanye mwumva ko ibintu bimeze neza cane terasi ndahiraja yashikirije ibigize imfashanyo iyo miryango izotekererwa mu gusubira ku mitumba bari bahunze bava ko harimwo amafaranga angana n'amadolari mirongo itandatu kuri buri muntu hariho imfashanyo itegekanijwe izobafasha mu kiringo kanaka mbere mu biharuro vyakozwe hariho n'umuntu wese yahungutse mu buryo buzomufasha amadolari ashika mirongo itandatu kugira ngo ikitumbi ya mbere bimufashe hanyuma mukaba musanzwe muzi yuko amazu yabo n'amatongo yabo ari hari kuko byakingiwe kuva nyiri ishobora bisabye afashe iyo ngingo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bumva ko kuvyerekeye kubera naho baba nta kibazo n'ubwo yaragize ikibazo dusanga mu bushikirangaje hariho umugambi w'uko uwo asanzwe afite ingorane ashobora kugurirwa amabati kugira ngo ashobore gusoma inzu yiwe ibintu bikagenda neza ngira ngo abakeneye kubibona mu zoyibona bariko barataha ngene biriko biragenda hanyuma si ibyo gusa hari handi maduruwa atera kubenefisiya no kuvuga hari ikintu ca mbere caduherako bateza ko hariko rero rwa rupapuro rwerekana ko bahungutse ubwo nibwo ruza gutuma aronka iyafashije rwerekana ko yahungutse byose ngene bigenda byose biratunganijwe nta kibazo igikorwa cyo gutahukana uwo murwi w'abarundi batahutse ugushaka kwabo leta y'uburundi yagikoranye n'igisata ca onu kijejwe impunzi ku isi hcr icegera c'uhagarariye hcr mu burundi sufiane ajari yatangaje ko ico gikorwa kigiye kubandanya Euh, nous allons identifier les centres de transit, d'accueil, parce qu'on ne peut pas ramener des gens et créer un désordre.
sufiane ajari avuga ati dufatikanije na leta y'uburundi tugiye gutegura ibibanza byo kwakiramwo abahunguka kugira bikunde tubakire neza ni igikorwa tugiye kubandanya kandi kiguma gitera intambwe mu ikambi y'abarundi y'i Rusenda iri mu ntara ya kivu y'ubumanuko haharugwayo abarundi barenga ibihumbi mirongo itatu ibiharuro bitangwa na francois manonda ajejwe ibikorwa by'umurwi ujejwe ivy'impunzi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri komine mutimbuzi y'intara ya bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika zarakeje abanyarwanda ku ruhara bagize mu mahoro mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki zine z'ukwezi k'umunani abanyarwanda barenga imiliyoni zitandatu n'ibihumbi amajana atandatu batoye paul kagame nk'uko vyibonekeje mu biharuro vyashikirijwe icese n'aho ico gitigiri gisa n'ikirengeye ku bimenyeshwa na leta zunze ubumwe za amerika abantu barenga gatoyi ibihumbi mirongo umunani nibo batoye abakandida batavuga rumwe na leta leta y'u rwanda yatangaje ko igitigiri cy'abitavye amatora cabaye mirongo icenda n'indwi n'ibice bitandatu ku ijana yamara amerika ivuga ko amatora atakurikije ibisabwa ku vyerekeye demokarasi umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za amerika heather nord avuga ko batewe impungenge n'ibitagenze neza vyibonekeje mu matora leta zunze ubumwe za amerika zarahayagije itangazamakuru mu rwanda kuko igeni ryatangaje amakuru ku mwidogo wa bamwe mu bakandida n'abanyagihugu bavuga ko baburabujwe mu kiringo cyo kwiyamamaza amerika irahayagiza kandi abanyagihugu basanzwe umugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora n'abategetsi ba leta kuba baravuze batarya umunwa hamwe no kwishyura ku vyidogewe mu kiringo cyo kwiyamamaza umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za amerika heather nowell amenyesha ko bahayagiza impari zabaye hagati y'abakandida zerekanywe kuri televiziyo yamara bavuga ko iyo abandi bakandida bari kurekurirwa kugira uruhara muri izo mpari byari kugirira akamaro kurushiriza abatora amerika iracyafise impungenge ku kudakorera habona ku vyerekeye ibisabwa kugira abarondera kuba abakandida bamenyekane amerika yizeye ko itegeko rishasha ritegekanye ivyerekeye amatora vyitezwe ko riharigwa ko mu nama yimirije y'inama nshingamateka rizotomora ibintu kurushiriza imbere y'amatora y'abashingamateka yo mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani leta zunze ubumwe za amerika zitangaza ko ku ntwaro ya perezida paul kagame u rwanda rwagize intambwe zikomeye mu vyerekeye ubutunzi ko yamara uburenganzira bw'abanyagihugu n'ubwigenge bw'itangazamakuru bitubahirijwe amashirahamwe aharanira agateka ka muntu avuga ko leta yakoresheje ububasha bwayo hakoreshejwe ikandamizwa rikomeye leta zunze ubumwe za amerika zirerekana ko zitashimishijwe n'ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro hamwe n'ingingo ya perezida kagame yo kurondera kwitoza mu kiringo kigira gatatu amerika isaba leta y'u rwanda gushyiraho uburyo butuma amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki n'imigambwe bishobora kugira uruhara mu matora ataterabwoba rihabaye amatora akubahiriza mu by'ukuri ibyifuzo by'abanyagihugu amerika iri kumwe n'abanyarwanda mu twigoro twabo two kubaka inzego zikomeye za demokarasi atawe zikumira kugira bitume haba umutekano demokarasi n'iterambere byo mu gihe kirekire kiri imbere kuri bose
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika aho ni naho durereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika turabashimiye ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ibyuma ndashimiye aloise yabashikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri studio mwari kumwe na oriane itanga ishaka mugire umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.